turashimye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero zitandukanye twumvikaniraho mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva kuri fm yacu iri muri ico gihugu ku isi hose turi live kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni ikiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na jewe diana ntirinahazwe ngiye kukibashikiriza ndi muri studio y'ijwi rya amerika washington dc turi muri studio y'indwi
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nicoroshe ko ibikomere vy'umutima umwana agira akiri muto biri mu kumenya umuvyeyi yakwibarutse yaratevye eh, waratevye bikira nicoroshe ko umwana akiri muto yaba umukobwa canke umuhungu abura abavyeyi bak- akiri muto agaca mu bikomeye iyo bishitse akabicamwo agakomereka aza kwiyubaka gute bikira gute inzira two- ducamwo nk'abantu yari ikwiriye koroha gute canke abakira abo bana bari babwiye kubaherekeza gute ikibano cari gikwiye kubaherekeza gute utwo tubazo turaza kutugarukako muri muri no muri isanga y'uno munsi twabatumiriye umupfasoni ngabire ange chanel ngabire ange chanel yabuze abavyeyi akiri muto cane ukura abavyeyi kwiwe kuza kumuviramwo guca mu buzima butoroshe bwamukomerekeje ariko ubu aho yageze yariyubatse avuga ko yagiye buke buke ibikomere bikira ndetse amaze gushika no ku bitari bike harimwo uruganda rwiwe yashinze gukora imikate n'ibindi bitandukanye ngabire muramuzi abatari bake mu burundi yaramenyekanye aririmba ngabire ikaze ku ijwi rya amerika kandi wakoze kutwugururira igitabo c'ubuzima bwawe kugira ngo tugisangire wemere kudusangiza ku vyo waciyemo vyaba ibiryoshe canke ibibabaye ariko herekeza abandi bashobora kuba bariko baca muri izo nzira canke bazozicamwo wakoze ngabire
murakoze cyane namwe twakira ego umeze gute ngahe bujumbura none
bujumbura n'amahoro akavura niko kari kabaye kenshi mu mwanya uheze ego ariko hameze neza turi amahoro turashima imana ego nuko rero nuko anje nari nciye gato ku masonga y'ivyakuranze gatonya ariko ubanza utwibwire mu buto bwawe abavyeyi bawe wababuze ryari ungana gute
Eh, abavyeyi banje nababuze mfise mama yitavye imana mfise nk'imyaka cumi Eh, papa nawe aza kwitaba imana mfise imyaka cumi n'ibiri nasa n'uwarakuze gatonya ariko yari imyaka mike cyane
Ma- Yego.
ego hama unkundire gato muhinga bw'ivyuma ndumva itelefone yawe itameze neza Ah, bariko barambaza nimba itelefone yoba iri muri haut parleur canke itari muri haut parleur ngabire
oya ntirinjiro parleur kubera ndashima parleur ama amaeko aba menshi ego sinji kugira ngo ndabumve neza namwe yego Mhm.
yikudutwi uriko uratwumva neza none wewe
yego gatanu kuri gatanu reka tugerageze twumvikane twebwe turumva biza biracikagurika tutakumva neza nizere ko muhinga bw'ivyuma hoho nubwo je nteko ndumva neza biriko bisohoka neza kuba twumva ariko mu buhinga bw'ivyuma bansavye ko babanza bagaca telefone hama bakongera kuguhamagara ngabire utwihanganire babanze bace telefone hama basubire ah, kuguhamagara nuko rero turamugarukana ngabire gatonya mu kurindira hari bitandukanye ijya nino eh, biriko biraba nko muri Republika Demokarasi ya Kongo bariteze ko umwanya n'umwanya umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco aza kuhagera tuza kubigaruka ku makuru yacu ari imbere muze kuguma ku maradiyo yanyu kugira ngo muze gushobora kumenya uko biriko biragenda muhinga bw'ivyuma bikunze baduhe kandi ngabire aragarutse ngabire uratwumva ubu
yego ndabumva neza gatanu kuri gatanu ego wowe wari watubwiye kutwumva reka tugerageze nta kundi ndumva na- amatelefone atameze neza nari mbajije nga ngabi Mhm.
ati wabuze abavyeyi Yego.
bawe ungana gute
Eh, nabuze ababyeyi banje ndi umwana muto eh, mama yabyaye yi- yitavye imana afise imyaka cumi papa aza gupfa afise imyaka cumi n'ibiri ijana kuri cumi n'itatu Mm. ego yego ari Hanyuma- muto cyane ego ah, ico gihe ubuzima bwawe bwaguhindukanye gute kuri iyo myaka
Eh, ubwa mbere na mbere eh, imbere y'uko mama yitaba umuremyi je nari nakuze nisanga mu muryango uryoshe Eh, urimwo papa urimwo mama nk'abandi bana bose Eh, umuryango utekanye cyane u- uryoshe rwose nakuranye n'ababyeyi banje nabona abasokura nyokuru wanje hanyuma eh, byatanguye mu mubyeyi wanje mama atangura kuza aragwaragurika hanyuma aritaba umuremyi aho gasi mvuze n'abandi bana twavukana twavukana turi batanu batatu barapfa mama atarapfa bakiri batonya nabo nyene Eh, nza gusigarana na papa gusa bon ubuzima ntibwari bumeze neza ave ku mubyeyi wanje uwo papa kuko nawe nyine byavuye bimugora tugirana imigenderanire itari myiza hahandi ugira amakenga ukibaza uti none ko mama atakiriho kenshi mama yamara umuntu yorosha ibintu mu muryango mama yamara umuntu atuma eh, mu muryango haryoha kurusha rero kuba atarakiriho ubuzima bwarahindutse cyane umubyeyi arampinduka no ndabona ko eh, ndetse ko nawe nyine yaguma agwaragurika nkabona abona umengo ndahanwa birengeje uwo tuvuka na wundi yari asigaye nkabona ko nigizwayo nkabona mm, ngira ngo aba atari papa I- kuko yaba ari papa wanje ntiyongeye amajambo nk'ayo ndiko ndumva Ah, mu nyuma rero nawe aritaba umuremyi Eh, kuduca ku mazi kuri we niho ah, mazi ko abarundi bacavuga ibyo uwo muntu yasize avuga ati nimba hari abamuheraniye mumenye ko asize aho kuvuga abana babiri numva bavuze ngo asize umwana umwe ah, bavuga mutonya wanje ati niki byagwa ngabire chanel Ah, uyo munsi navuga ko isi yanyubamye ko kuko bwa mbere na mbere sinari nu- nu- numva ntahuye iryo jambo iki byagwa icyo gisobanura hanyuma gusa narumva ko atari ijambo ryiza ndabaza uwo twicaranye yavugana papa ntikibyagwa no kuvuga iki ariko ntiyanyishura rero ah, ubuzima aho rero niho novuga ngo bwaciye bucurama kuko nari mpejeje kumenya ko wa muntu tumaze igihe tutabanye neza kuva aho mama afiriye bwa bundi ntiyari data Mm.
Ah, icyo ni igikomere kigoye Mm. Mm, ego kandi tunaguhoze ni ukuvuga ko wagiye kubimenya utabirondeye ko atari papa wawe uvyumva ku munsi wo guca ku mazi Ah, m- yego ah, uko yagufata gukubitwa vyabaye mama amaze gushengera canke n'igihe mama yari akihari naho yari yagera kuba agukubita ukabona ko hari hakabutse
ya ah, gukubitwa nakubitwa imbere y'uko mama apfa kwari uko abana bose bahanwa n'ababyeyi bya bindi usanga mama agukubitiye ikintu cyangwa akubwira ati ndahubwira papa wawe aguhane aha niho nakubitwa Ah, mugabo naba numva nkingiwe eh, ariko gukubitwa nasigaye ndakubitwa mama yapfuye kwari gukubitwa ko gupfa nyene kuko ndibuka mfukama nsenga imana mbwira imana imana ndagusavye nzopfe papa wanje ariko arankubita kugira ngo aze apfa n'agahinda ubuzima bwe bwose azirame yibuka ko yishe umwana wiwe Wumva- umwana arinze asenga iryo sengesho neza ko muca mwumva ko bitari byoroshe biba byoroshe kuri iyo myaka yego dukundira imbere ko uco Oya.
tubandaniriza turase abatandukanye badusabye ko twabahamagara kugira ngo muyage bakubaze ibibazo bitandukanye turahera kuri arimase Yego.
arimase ikaze ku ishuri rya amerika no muri murisanga samuel uratwumva arimase Eh, ududiji utwa kuri he ga samuel arimase Ut- uri hehe
ndi mu karere ka kayonza intara y'uburasirazuba mu gihugu cy'u rwanda Mhm.
mbere na mbere ndanza kumushimira ntananamwihanganisha Ah, koko ibyo ngibyo bye rwose birenze n'ahangaha iwacu usanga abana bakururanwa baraciye muri ubwo buzima bwose hari abo nzi rwose bazi- banyuze mu buzima nk'ubwo yanyuzemo busarira ariko n'abafata intambwe zo kuba ya- za- babarera ariko baka- ahubwo aho kugira ngo baba- baba- baba- babafate neza baba- babomere- babomorere ibikomere bagize ahubwo bakarushaho kubikomeka kubapfunaguza bababwira yuko ntabwo bazimarira atigera uko asa n'ibindi n'ibindi ibyo byo birenze rwose ahubwo hamwe nk'ijwi rya amerika biri ku bwanjye ku bwanjye nabasaba akadukora wenda tukabashakiraho umurongo cyangwa se akantu runaka twajya twishyiraho amafaranga abafite ibintu bifasha kubera impano yo gufasha ah, mu buryo yumva yishoboye twe tugashaka uburyo twajya dufasha nk'abo bantu kuko tumwe si babiri yewe niba ubona bya bigo bifasha byose usanga bimwe na bimwe bidahagije twebwe twashyiraho uburyo bwiza kugira ngo dukore.
samuel Hamwe n'ijwi rya Amerika.
ndumva uno musi amatelefone sinzi ingene ariko aratugendera na samuri tumva tutariko turumvikana neza we wamwumvaga chanel kugira twumve kuza kumva utubazo wewe bariko barabaza
Eh, sinariko ndamwumva cyane rwose ariko nagerageje kugira effort zo kumutahura mugabo eh, ndankurikije ibyo numvise nibaza ko yariko atanga yariko aratwunganira nibaza ko yariko arabaza ikibazo ntaco nigeze numva Mm, yego reka sinzi ko de- eh, turaza turas- muramfasha ntaco turaza ku- turafashanya kwakira ibibazo.
muratwihangana turaza turafashanya twonga dufashanya naho mubo mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo turabe ko ah, dushobora ku- kumva ayo matelefone neza twumve ko venuste we twomwumva venuste ikaze kw'ijwi rya amerika
murakoze cyane Eh, uhereye ga venuste
Mm, ngemerereye mu karere ka gicumbi umurenge ni wa bwisige gisagara kidandari Mm, ubwo ni ukuvuga ngo reka nihanganishe abana bavutse muri ubwo buryo eh, bw'u- bwo kuba barahuye n'ibibazo by'ubupfubyi noneho imiryango babayemo ikaba itabasha kubarera nk'uko byakagombye kuba bari kumwe n'ababyeyi babo nk'uko nabonye inkuru twebwe ijwi rya amerika turi ku ahantu turi ntabwo tufatisha umurongo tugakurikira kuri interineti duca ku ku maposite muba mwagiye mushyiraho ariko nyine nasomye inkuru cyane numva ikiniga kiramfashe nk'uko umuntu azi ko kubaho mu buzima ubuzima busigasirwa buka- ukabaho mu mudendezo iyo ubaye mu gihugu gifite amahoro nta kindi kibazo cyakabaye kihaba ikiri hari ukuba ukoresha imbaraga imana yaguhaye ariko bika- bitewe n'ubuzima twisangamo buba bugiye butandukanye bitewe ne- n'ahantu uherereye cyangwa se n'u- n'uko wagiye uvuka ah, ugasa- ukisanga nko mu bupfubyi nka bene gutyo usanga aba ari ikibazo kigoye umuntu aba biba bisaba hahandi ho agera ho kugira ngo yihebe ahubwo agakenera aba- abantu bamubwira ineza bamubwi- bamuhumuriza bakamwereka ko bari kumwe biragoye rero kumva ubana n'umuryango runaka ugutoteza u- ukubu- ugutoteza cyane ku buryo bw'indengakamere eh, bagukoreye ibintu bitari byiza kwima uburenganzira ku bintu wakagizeho ubwo burenganzira ugasanga atari ibintu byiza cyane noneho rero muri urwo rwego nyine nk'icyo nsaba ijwi rya amerika nk'uko umuvandimwe abayeho ah, u- ugiye mu kanya yabivuze byakabaye byiza habayeho ah, nk'uko icyo kiganiro cyiza abana bari- barahari benshi hirya no hino mu- mu bisagara bitandukanye kuba umuntu bahura n'ibyo bibazo by'ubupfubyi ugasanga nk'imiryango uwo mubyeyi yamusizemo ah, afite imitungo yakabaye imufasha mu mimerere ye urakoze mu cyane mikurire no Eh, urakoze kugira- urakoze ugasanga barimo venuste barashaka kuba ba- ba- bayigwizaho ntiba- ntayikoreshe uko byagakwiriye urakoze ugira umunsi mwiza venuste ku byiyumviro byawe
cyaba namwe murakoze yego shanere uraza kutwihanganira urumva telefone iguma icikagurika sinzi n'umunsi ingene byatugendekeye Ah, nuko rero umaze Yego.
kubyumva urabajije umuhu uwo bavukana na papa wawe ico bisigura waciye uvyifatamwo gute mu nyuma umaze kumenya ko uwo wafashe nka papa atariwe
Eh, muri uwo mwanya ntiyashoboye kunyishura icyo kibazo cyanjye ntiyakishyuye murumva ko abantu bose bari mu rubanza baciye bakanya Eh, haca hatangura impari hagati y'aba- ya- ya- y'aba- y'abavukanyi ba mama na- n'aba- n'abo mu muryango wa papa guhera uwo mwanya nyine Eh, abavukanyi ba mama nibo baciye bahitamwo kuduhungisha kudukura aho hantu twaba kuko bari bamaze kubona yuko eh, bagira babasabe bati nimuduhe umuhungu wacu umukobwa wanyu mumugumane Eh, ntibyari biryoshe duca dutangura kubaho ubuzima bubi bubi cyane rwose bugoye Eh, mu yindi ntara twagiwe nk'udutwawe gutyo nk'inyagano nta muryango n'umwe ubizi nta muntu n'umwe abizi Eh, niho hantu rero nabonera ko bwa bundi gupfa byoroshe navuze ntiga kugira dupfe ntitwaje ngaha hantu gupfa tugiye twabibujumburiye abavyeyi bacu bapfa duca dutwaguye mu ntara y'ingozi intara novuga ngo iranakanye cyane kurusha aho twari tuje tuva nta mipira twari dufise nta bavyeyi duhejeje kubabura i- novuga ngo yari shock y'ubuzima imwe iteye ubwoba kandi ahantu twaba ubuzima bwaho bwari munsi cyane rwose y'aho twari dusanzwe tugejeje ku- mu mibereho yacu n'abavyeyi bacu Eh, rero haca hatangura rero inzankano hagati y'iyo miryango ibiri ntitwa- dutangura gutinyana ah, kuko abo ku ruhande rw'umubyeyi mama banka ko badutandukanya ariko byaruhiye kuba ikintu kitaryoshe cyane mu bana iyo babaye imfubyi bijya gutandukanywa n'ikintu kibi cyane kuko ah, biroroshe kurwana urugamba muri ba bandi nyine kumwe mwavuka mu muryango mukwiye Eh, yego umu- umuryango ukwiye kurusha kubashwiragiza umwe kwa tonto uwundi kwa mama wacu uwundi kwa senge uwundi ibyo bintu n'ukuri ah, ku bantu baba bariko baratwumviriza byarabashikiye icyo kintu ni ikintu cyo kurwanya muba mubafashiriza hamwe hako mubatandukanya kuko eh, muba mubiciye ubuzima muba mubiciye hopere enfansi yabo ntikibaye enfansi y'ukuri itarimwo ubuvukanyi biragoye yego yego yego Ah, tubanze twake na jeremy kundi murongo wa telefone jeremy ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze Eh, uherehega jeremy
ndi mu rutana mu rutana ego akabazo kawe canke intererano kwangabire twagutumiye
nashaka mbaze Alo?
turakumva jeremy
nashaka ndamubaze none n'ikindi yo- n'ikintu yohanura urwaruka rura ababyeyi bakiri bato n'ikihe hanyuma nkaba ndamushimira ibyo ku- kubera ibyo bibazo bikunda guhura n'abantu benshi Alo?
turiko turakumva twanka hanyuma kuguciramo ugasanga imiryango hanyuma ugasanga imiryango yabatereranye kenshi nk'abana b'abakobwa barakunda icyo bahura n'ibibazo bagatwara inda batituje kubera baba babuze ababyeyi bakiri bato Alo?
turiko turakumva bandanya jeremy
Eh, rero twaje nashaka kubera hari urwaruka ruhura n'ibyo bibazo nashaka ku- kumubwi- kumubwira yuko yo- ha ubuhamya urundi rwaruka ukuntu rwokwitwara
mu bibazo baba barimo kugira nabo bagire kugira nabo bagire ubuzima bwiza nk'aho nawe yashize urakoze cyane ubwire umunsi mwiza ngaho mu rutana jeremy
murakoze namwe yego ndabire akabazo- akabazo ka jeremy ari mu rutana
yego ah, mwashobora kumfasha mukambaza numvise ari kagufi cyane ariko sinari ko ndakumva neza Eh, nta kibazo urumva ah, ubwa mbere ya arashaka ngo impamba nk'agahanuro wotekerera pana abarera ahubwo abana barya abana babura abavyeyi bakiri bato kugira ngo ngira ngo birinde ingaruka zishobora kubagera ko i- kuri ivyo bikomere bo kwitwara gute mu gihe ivyo bibashikiye hanyuma kandi kabazo yabajije ngo iyo bishitse hari igihe usanga bivuyemo ibintu umuntu agatwara inda ngo akiri muto nivyo yavuze ah, ibikomere vyawe hari ico vyoba vyarakoze ku buzima bwawe bundi bikaza vyampakta ubwo buzima bwawe bundi kubera ivyo waciyemo yavuze ngo udusangize ubuhamya cico ibikomere vyoba vyaragukozeko
Ki- iyo- igi- cy'ibyo Igi- i- ibikomere wagize ukiri muto nimba hari ingaruka vyakuvyariye ku buzima bwawe buri imbere nk'umuntu akuze we yavuze ati hariho nk'abo bishikira ugasanga baciye banatwara inda batavyipfuje kubera baba babaye muri vyinshi bibaremereye
Eh, ubwa mbere na mbere eh, iyo uri imfubyi ah, uba uri mu ikintu kigoye cya mbere ni uko ah, uba usa n'umuntu yakuwe ko agahuzu uba usa n'umuntu ata- atakimukingira hajya ababyeyi barahari kugira ngo bakingire abana babo Ah, iyo uri imfubyi umuntu wese arakwitiza mu muryango byoroshye kurusha iyo ababyeyi baba bari bakiri ngaho reka ndabaye nk'akarorero Ah, hashobora nko kuba nk'umuntu w'umu- umu- mugenzi wawe akaba aragwaye cyangwa aragwaje mu bitaro ukaza wumva umuntu avuze ati genda afite akana k'imfubyi muhira reka ndakazire kazira kugwaje yego kugwaza si bibi ni ikintu cyiza mugabo urumva ko wa mwana amengo n'akantu bakizanya ahantu hose gakenewe
yego Eh, ugasanga ntatiza abana biwe mugabo atiza ka kandi k'imfubyi afise rero uratakaza icyo kintu cyo ku- ku- ku- gukingirwa rero abana bobo ingene bokwitwara sinzi ingene nabivuga icya mbere na mbere ni ukugerageza kubana n'amahoro n'abo batunzwe ikindi je nobahanura cyanamfashije ni ugusenga urasaba imana ikagukingira urasaba imana kuko ah, habaho ibintu byinshi bigaragaza ku- ku- usanga umuntu yagiye mu biyayuramutwe usanga umuntu yagiye muri ibyo nyine cyane nk'ubumaraya ku bana b'abakobwa Um, bigatanga urumenga ariko arondera uwumukunda kuko mu by'ukuri ikintu cya mbere iyo mfubyi iba ikeneye ni urukundo kandi ni nacyo kintu kimukiza mbwa mu nyuma akaza gusanga rwa rukundo ntaruhari kuko kimwe mu ngaruka z'aba bana b'imfubyi iyo bataronse ikibakunda n'ikibapoteja n'ikibakingira kenshi usanga si bose mugabo kenshi baragira ibibazo byo mu mutwe bakagwara akabonge ariyo depression baka ivyo byose nanje byaranshikiye Eh, no kuvuga ngo eh, nta buhinga imfuvyi iba ifise muri uwo mwanya bw'ingene yo kwitwara sinobabesha kuko ababayeho ubuzima nabo nyene atumva bwarimwo nta- nta- ntatahura ni mpaka hazi y'undi muntu canke mu kibano bamufate ashobore kumuduza eh, bamugirire neza bamukunde yumve ko akunze kugira ashobore no kumurinda ibyo bindi byose Ha- ego n'imana irajyamo nkajyaho imana yarankingiye cyane hama kandi imana impa n'abantu bankunda nubwo nje nabaye mu miryango irenga ine ah, kandi iyo yose sinafashwe co kimwe Eh, mugabo hariho abagiye bankunda hariho umuvyeyi umuntu yambere muvyeyi cyane ni mama wacu niwe yagerageza kumbwira ibibazo mfise akanyubahuka akambwira ati uragwaye aha n'aha n'aha mwananje ibi umeze ukuntu mwananje nta kinya ugira nta rukundo ugira nta nta ufise ukuntu umengo nta mutima ufise gerageza ube umuntu ibyo byose jewe sinaba nzi ko ngwaye je sinigera amenya ko mfise ikibazo kuko ntu- ntu- ntabyumenya uba uri ahantu mu- mu- muri etage
ngabire arasubiye eh, kugenda ku murongo wa telefone reka twumve ko bashobora gusura kumutora ariko tube turafashe norbert norbert ikaze ku ijwi rya amerika
ikaze eh, uherega norbert
ni rurindo ibuyoga Aha.
numvise mwatuzaniye umutumirwa wagiye uhura n'ibikomere byinshi Tu- tunamushimire uburyo ahantu ageze ariko abana b'imfubyi buriya bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye kutitabwaho cyangwa se umwana umwana wakiriwe gutyo cyangwa se uvutse muri ubwo buryo akabura umuryango wose bituma hari umuryango umwakira ugasanga umwuka inabi ntumuhe ibyo akeneye byose ugasanga bimuviriyemo kubura ishuri mbese mu du- mu tuntu twa buri munsi mboneraho no kumushimira ibintu yenda yaba yaragezeho
yego ariko ariko nanone niba ari ku murongo mwamumbariza mutese ubonye ubuzima wenda waciyemo hari ikintu wenda wabwira abandi bana wenda bashobora kuba badafite ababyeyi bombi cyangwa se ashobora kuba yakwakira nawe abana wenda bahura n'ibyo bibazo niba yabiteganya cyangwa se akabarinda inyigisho wenda yazategura cyangwa se niba yabona n'uwamwandikira igitabo ubuzima bwe akabukubiramo bukabera isomo abandi urakoze norbert hajya wavuze ko twakuye uri hehe
Eh, ndi rurindo mu karere ka ndi rurindo mu murenge wa buyoga urakoze ugira umunsi mwiza ngaho rurindo
Ah, murakoze yego ngabire uratwihanganira uno munsi ukuguru twazindukanye siko amatelefone aguma acikagurika ngabire uratwumva
yego cyane ndabumva Ura- neza uratwihanganira uno munsi by'amatelefone byatugoye no kuri sinzi ingene byagenze Yego, akabazo ka ikirere si cyiza n'ahantu duherereye yego ni aka cyiza cyane No- yego.
norbert yagushimiye utarashika ku murongo bakugarukanye yashimye ko wemeye kuza Yego.
kutubwira ibyawe akabaza akabaza ati hari hari hari umugambi yuko zohava wandika igitabo kugira ngo ibyo waciyemo bifashe abandi ako n'akambere aka kabiri ati abana Yego.
bagira inama nyabaki wari wabivuze nimba hari indi wogira abana baba bari muri ubwo buzima uyivuge hanyuma akanibaza nimba Yego.
hari imigambi ufitiye abana baca mu buzima bugoye b'imfubyi haba kubarera haba Yego kubafasha cyane.
mu bindi yego
yego Ah, icyo cya mbere cy'igitabo ni ukuri njyewe ndabyifuza cyane hasigaye ko mpura n'abanditsi kuko nasanze ari ikintu gikomeye cyane nubwo ni n'ibi- na interineti cyangwa tekinoloji hari ubundi igerageza kudufasha mbwa nasanze igitabo by'ukuri ah, gifasha rwose kurusha ukagerageza kucyandika mu ndimi abatwegereye bumva Ah, hanyuma cyo gufasha abana n'ubu naratanguye hariho benshi ifasha ah, bo mu muryango cyane cyane ariko hariho n'abandi batari abo mu muryango nafashije Ah, yego icyo ntarashobora gushika ko ni nko kuguruza ikigo nk'ubu uvuga ngo ngira nuguruza ikigo Ah, kuko bikozwe n'umuntu nkanje biroroshe kuko mba nzi ibyo naciyemo byinshi ndatahura imfubyi kurusha uyo wese yohaguruka ashaka kuzifasha kubw'umutima mwiza gusa yego hanyuma ikintu nabwira aba bana baba bariko baracamo mbandanije ku byo eh, witwa jehani yari yabajije yego Um, ikintu noba- nobaterera cya mbere cyo cyo nobabwira ngo ntibihebore nigeze kuvuga ikintu cyo gusenga imana nongera ko iri jambo rya ntibihebure kuko kenshi uca usanga banagize eh, icyo navuga mu gifaransa ah, ah, ama- ama- ama- ama- envie suicidaire cyangwa ugasanga bafite ibyiyumviro byo kwiyahura byo kwiyakwa ubuzima Um, twese biradushikira nanjye byaranshyikiye gusa jewe kubera nari umukisi kandi nari nakuriye mu muryango usenga watwigishije ko kwiyahura ari icyaha ushikira mu muriro Ah, jewe sina- narabyiyumviriye ariko sinabyiyumviriye muri ubwo buryo bwo kubwira ahubwo nasaba imana ntabara ntabara ibyo ntihazihagere ntabara unyice urumva uko biri kose n'abagenda bisaba imana cya cyiyumviro cyo kuvaho n'icyo wegerana wihebura ukumva umengo inyishu n'imwe ni ukuva muri uyu mubiri kandi atari byo kuko imbere ntubuzi ingene hasa imbere haba ari heza mugabo muri uwo mwanya ukikura cyangwa ubwo bupfubyi busharira cyane ntubona ko imbere hashobora kuzobavamwo ikintu ariyo muri iryo jambo ryo kuvuga ngo ntibihebure osi ntibihe ibi- ibibica Uh, ukora uko ushoboye kose nubwo ukenye nubwo ugowe nubwo uhanzwe wirinde ubumaraya kandi wirinde ibiyayuramutwe icyo kintu nasanze ari ikintu giteye ubwoba kuko ni ni ibintu kugira ngo uze ubivemo ni imana yonyine irinda kumanuka kugira ngo ikize umuntu biragoye cyane agira icyo uvuyemo wamaze kwiha ibiyayuramutwe ariko birashoboka kuri wowe wese amaze kubyinjiramo Ah, mbandanyije ndambwira ngo ntihebure ego kuko nanjye naragiriye ubuntu Ah, ndashobora kuronka nako ndavuga ngo mama wacu yamfashije Eh, uwo icyo yamfashije cyari iki kwari ukwibona kwari nko kumpa icyirore kugira nshobore kwibona mbone ububi bwanjye nshobore kwifuza kugera ku kintu cyiza Ah, i- i- yampaye urukundo ah, akaza arambwira aho ngwaye maze kumenya ko ngwaye ku- kubwirwa ko ugwaye biba bihagije birasaba kumenya kandi ukemera yuko ugwaye kandi ko ukeneye gufashwa yego reka twakire Maze- e- e- tu- ubanze dukunde gato twakire eran hamuracu tubandaniriza Ego, E- eran ikaze ku ijwi rya amerika
yego murakoze cyane ego uherega eran
ndi mu rwanda mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo Mhm. akabazo kawe kwa ngabire
reka mbanze nshimire anje ni kenshi usanga abana bahura n'ibyo ngibyo ariko ugasanga kuba babishyira hanze mu gihe babikize urasanga ba- barafite isoni ariko kuba we yagize icyifuzo akavuga ati reka ishurire abandi bana babyumve ni ikindi gikorwa cy'indashyikirwa Ama- nagira mubaze ah, impanuro cyangwa se inama yaha abana bahuye n'ibyo ngibyo ariko ntabwo nzi ko ahejeje kuyisubiza ariko namubaza ngo ese ababyeyi bameze gutyo kuko nta kintu yababwira hanyuma namubaza ikibazo cya nyuma amubaza ngo ni ni iki yabwira buri muntu wese uteze amatwi ijwi rya amerika kuko urasanga abana bahura n'ibyo ngibyo yenda hakaba n'abaturanyi babo babibona ariko ba- bakazamo ikintu cya ntiteranya ntiteranya
Mm.
yagira iki ababyeyi bameze gutyo b'abaturanyi bahora bavuga ngo ntiteranya kandi babona ibyo umwana ari guhura nabyo murakoze cyane yego urakoze eran ngaha mu rwanda Ah, nubwo iyi telefone yawe itumvikana neza ndakeka ko ngabire yavanye mu tubazo wamugeneye urakoze eran
yego yego namwe murakoze yego ngabire tugusubije mikoro gira wishure eran mu rwanda
ego Eh, ikibazo yari yabagije yari yabagije ntashobora kumfasha ikibazo cya mbere Ik- ikibazo cya mbere yagushimiye ko wemeye kuguruka ukabivuga wemeye kubwira abandi ngo hari abandi ba- ba- bagwa mu ceswe iyi se ipfunwe ntibabivuge bagasanga baratinye hanyuma ah, yashima impanuro Mm, wahaye ah, eh, ababyeyi.
yashima impanuro wahaye abana baca muri izo ngorane mugabo ngo ababyeyi nabo bakira abana nk'abo yaba imiryango Mm.
canke ikibo ubabwiye iki hanyuma aca ah, ah, akabazo kanyuma ni ikibano ngo kibibona uko umwana bari kwarafatwa kikihorera ati Mm, siniteranye eh uranatubwira nimba mm, byarashitse kuri wewe biragoye cyane yego ego reka mpere kuri iki cya nyuma yego icyo cya nyuma eh, kinyibukije inkoni nakubiswe yo n'umubyeyi wanjye mm, ariko ababanyi bakaba ata muntu n'umwe ashobora kuba rendirwa ko nahora nkubitwa cyangwa akampamagara ngo agira nkubite ambwira ngo genda urondere inkoni hanze yari umusirikare umusoda ah, akankubita iryo sentire y'igisoda bayita sentiho kiba ari kinini kire kandi kirimo ibyuma kirababaza cyane iyo ukikubise uryamye hasi uri umwana w'imyaka cumi cumi n'umwe mm, Um, narabwira abantu ndabasaviye bashamuze aho ndi ankubite mubona donc anyice mubona Ko- ko- natangajwe n'ingene ata muntu n'umwe abishaka kuvugira icyo abivuze ko Ah, ikibano kikaba kirazi ko uri umwana kubitwa uri enfant battu mbwa ntagire umuntu n'umwe agira icyo abivuze ko Ah, ubu ubu si ico gihe ico gihe hoho byari bigoye ariko ubu biroroshe ubu muramaze kubona amavideo menshi abantu bafata y'abana ariko barahohoterwa akabura icyo akora mugabo akabikamera kugira ngo abihereze inzego zimwegereye ah, ubuyobozi nk'uko abanyarwanda babivuga kugira ngo bugire n'icyo bukoze kuko umwana ntaba ari uw'umwe umwana ni uw'igihugu nicyo gihe numva numva umwe abo bantu baba bakwiye guhagurukira rimwe bikareka gukorwa n'umuntu umwe kuko umuntu umwe biramugoye Ash- biroroshye ko atsindwa biroroshye ko agirwa nabi mu nyuma kubera ko yagiye kuregana mm, ariko abantu baba bakwiye kwibwira inzego mu gihe bimaze mu muryango viyanse nta handi woja uja mu mu buyobozi uwo muntu nawe bakamuhana yego Eh, ababyeyi nabo bameze gutyo barera abana bakabarera nabi icyo kintu bahanura no kubiheba kuko ego umwana ariko arakura utamwishe ejo ntuzica azovamo ejo uzomara amara ujya kumupfukamira ngo nagufashe iki cyangwa mwana ubumara uwo muntu uriko urafata nabi ejo azokura ejo azova nk'uyundi muntu wanashaka azova nk'umuntu mwiza kubera izo nkoni nyene Eh, kuko umuntu aba yibaze ngo ariko amugirira nabi ariko ntaba azi yuko ariko aramurinda ibintu byinshi Eh, ugasanga uwo mwana ejo aravuye nk'umuntu akomeye Ku- kugira ngo aze guha ishimwe ry'umubyeyi biragoye biragoye ko ahindukira kuvuga ngo warakoze wangiriye neza mu gihe wamureze nabi Eh, donc ni ukuvuga ngo ikintu cyose kirafite ingaruka itari nziza ingaruka iyo ufashe ikintu kibi kirafite ingaruka mbi iyo ukoze icyiza nawe nyine wisanga imbere niba mwana agaruka akagukiza niba mwana agaruka akakubakira inzu niba mwana agaruka akavuga ati uyu niwe mubyeyi kuko mu kirundi baca umugani ngo umwana si uwo ubyaye umwana ni we utuma bisobanura yuko nimba umwakiriye nk'umwana wawe azokuviramo ikintu gikomeye cyane kandi azoguhezagira yego patrice Eh, uratwumva azi- nawe we yego.
Eh, eh, patrice uratwumva patrice uratwumva kuri telefone turafise uwundi ku murongo wa telefone atari patrice urashobora kwivuga akazina nimba utwumva muhinga bw'ivyuma bavuze ko izina ryawe bataryumva neza uratwumva
ndabumva ego witwa gute
nitwa prote witwa prote ego ikaze ku ijwi rya amerika prote
eh, no murakoze cyane muherere ga prote
mbere igitega mu mutoyi ego akabazo kwa ngabire twagutumiriye
Mm. Eh, ko na kwanza rondo mbiza kijani ro bavuga kujanye no kurera abana nabi utariko ko bituma umwana agira ingorane none nk'umwana aba ari kure y'abavyeyi ugasanga yareguwe nabi kugira ugasanga hari abagira ingorane zivuye kuregwa nabi kugira umuntu yumukure ngo yica akora iki nico gihe urakoze prote Ah, twabi- twabiroranishije ku vyo kubaho ata muvyeyi umuvyeyi wawe akitaba hakiri kare imana hakiri kare Ah, utwihanganire tubigumize muri iyo ntumbero kuko kurera no ku ah, tu- turi mu vy'ubupfuvyi ugira umunsi mwiza prote sivyo
rero ko murakoze ego Ah, ngabire utubandanirize rero aho wari ugeze umutante wawe araje arakweretse ati ngabire iki ntikigenda neza kiriya gihindure kiriya gihindure waremeye uremera uratonekara kuko yaragutonetse hariga bavuga ati biba bikenewe mugabo nta kundi birakubabaza wavyifashemo gute waciye ubandanya gute amaze kukwereka icirore cawe c'icuri
ego eh, yaramfashije yabandanije ambwira ko eh, ambwira aho ntameze neza mu nyuma eh, nari navuze ko maze kumenya ko papa atari papa wanje eh, hari intambara yadutse mu mutima wanje yo kumva ko uko byari biri kose uko ya- uko yanzurubika kose njye naramukunda nk'umupapa wanje mugabo eh, kumva ko atari papa bya bundi sinano- sinashotse ndacakira Ah, nawe nyine n'uwo mama wacu yarandeze yari azi ko aho hantu hatamikara rwose ko ku kintu cy'umupapa aho hantu hagwaye rwose mu nyuma nza no guhura rero na papa an- yambyaye Eh, twarahuye ariko um, birananira kumwakira mu mutima nawe kuko numva umwe ngo aje kuntwara ikibanza cya wa mupapa nakunze
kandi yagukubita Eh, kandi ya- yego uko byari biri kose bari ababyeyi bari barwaye hari igihe abantu iyo barwaye indwara zidakira haragera igihe bi- bifata um, eh, eh, bifata u- u- u- umuntu tuvuga gute sante yabo mentale mfashe kubivuga mu kirundi kugira ngo bumve ikirundi Gu- hariho gu- haragera igihe n'amagara yabo yo mu mutwe nabo nayo biba bahungabana Ego, ego cyane ego muri icyo kintu icyo kintu cyo kunturubika njyewe niho ndabishira nibaza ko byari bivuye ku magara make afise kandi bivuye no ku ndwara idakira yari afite Ah, kandi akabona ko abana biwe baheze akavuga ati kumbure konaka gahungu nsigaranye nako nyine kazava kankurikira ngira murabyumva donc ukaza gusanga ibintu byose by'ibisigi bizosigara mu maboko ya ka kana wowe uzi ko katari akawe n'ubwo ko katabizi
papa wamwagiye usanga uwo mwana umubyeyi yaramuhohoteye Eh, papa wamwagiye guhura ungana gute aho watubwiye ngo wagiye guhura na papa wawe nagiye nagiye guhura nawe mfite imyaka cumi n'itanu eh, bisa na bene kuba bingoye imyaka- nawe nyene biramugora hanyuma famiye ya mama wanje iramenya yuko ah, nahuye na papa ambyara kuko ntibari bamuzi baramwumva ku muzina bari bazi aho ava intara avamo ariko ntibari bwamubone Eh, ibyo byose bikaba ni ibikomere uwo muryango uvuke buhoro buhoro bamwe ngenda ndabamenya ngenda ndabona ba senga bari bo mugabo imiryango itinyana batigeze baza iwacu ngo umuryango wanje bamenye cyangwa ngo ico gikomere cyo muri mutima wanje ngo comoke gikire ariko mama wacu yahagira- ya- yahabereye umugabo aragerageza kumwihanganisha nyene nawe nyene arafite ati reka turindire uwo mupapa ngira ngo igihe kimwe azoza akwemere Eh, Ni we azoza yakwironda- atubwire niwe yakwironderega ngabi
oya oya ni ukuri novuga ngo cari nk'igihamana Eh, ni hahandi je nari nagiye kuraba mu buruhuko mu- mu- mu- mu gihe c'uburuhuko muri vakansi ngiye kuraba ba sorokuru banje niho twahurira muri iyo province bari barimwo ku gihamana duhujwe na musaza wa mama yari amunsi aravuga ati rega wa mwana wacu mwazera na mushikanje ari ngaha reka ndamukwereke nuko donc twahuye ku gihamana aram- aranyibwira ko ari papa mugabo je nari nzi ko umunsi nzomubona nzogira umunezero ariko mu by'ukuri mu mutima wanje nta munezero wari uriyo kuko ucomba ibikomere iyo ari byinshi urabura ico ufata n'ico ureka Eh, na cyane cyane ko jewe nari nabaye imfubyi ya papa na mama donc mu mutima wanje numva ndi umuntu yabuze se na nyina yabahambiye bose rero uhejeje kubahamba ukigwaye igi- igikomere c'ubupfubyi ukaza wumva noneho bakubwiye ngo rega ujya wahanze ko ari so si so
Wa- Urumva ko mu mutwe wamuhamvye wowe ukiyongera agomba.
wowe uzi ko wamuhamvye nka papa wawe
yego Si- yaba nari nka wa mwana yabyagwa ah, ari ibibavangu inda y'inshushu hanyuma ugahora buri gihe ubaza m- mama wawe ati mbega data ninde ese conyereka data uwo mwana iyo ahuye na se ntiyifata nk'uko jewe nifashe uwo mwana abonye se araruhuka kuko icyari kimubabaje ku mutima cyari uko ah, ah, yipfuza kubona se ariko jewe narondera cyane rwose urukundo ahubwo guha wa wundi nita papa nibwo na- rwari rungwaje nibwo rwari rumbabaje mu mutima ko nabona ko umwe ntankunda kandi je namukunda nk'umubyeyi uwo wundi rero umuntu aje hanze kuri jewe yaba ari nk'icyaduka ntibyari umva ko bitari byoroshe na gatoya Ntibyari yari byoroshe.
intambara n'ukuri igoye Yego.
Yego.
kandi turaguhojeje tuku- tugunagushimira kwemeye kuza kutwugururira ubwo buzima bwawe ku ijwi rya amerika twakire na kwizera ku yindi murongo wa telefone Eh.
kwizera ikaze ku ijwi rya amerika
yego murakoze cyane werega kwiza
ye ndi mu mu rwanda ariko nkaba mvuka mu burundi akabazo kawe cyangwa intererano kwa ngabire
ye akabazo kanjye kwa ngabire ndumva ko bwa- bwa mbere mbanze ndamusuhuze Eh, akabazo kanjye ko bwa mbere nshaka kumubaza wenda yaraciye mu bibazo twabyumvise kandi ibibazo bikomeye cyane ubu ngubu abana ku isi kenshi eh, bariho baca muri ibyo bibazo bikabananira kwi- kwi- kwiyakira benshi Eh, nashaka kumubaza wenda niba afite urugo ndamubaze ko mu rugo umutambukanyi we nawe ategereza kubitahura kugira ngo eh, icyo gikomere yagize ntikize kimugarukira
urakotse ubwire umunsi Yego.
mwiza
namwe murakoze cyane yego ngabire akabazo ka kwizera mu rwanda
yego ya- numvise ikibazo ah, agaterefone kiwe kavugana aba ariko ni- numvise ikibazo cy'uko noba mfise urugo nk'ikimwiki yabajije ikibazo cy'uko wowe ufise urugo hanyuma ah, muri rusangi uruhara ah, reka ndagihinde kwiza kugira vyorohe uruhara rw'abantu baza kubakana Mm.
n'abo bana baba baciye muri ivyo bintu n'urwaye kugira ngo babatahure ntibazokomereke gatatu kane gatanu
Mm. mu by'ukuri eh, ntibyoroshye kubaka n'umuntu afite ibikomere ego ntibiba byoroshe kuko bon, reka maze ni ishuri cya mbere ego nibyo ndubatse mfite n'abana batatu Eh, umuntu agenda arakira buhoro buhoro iyo ubanye n'umuntu mwubakanye kenshi usanga aba bantu baba bafite ibikomere ingo zibagora mugabo umuntu ntatanhure ko uko kugoka k'urwo rugo kuriko kuva ku bikomere byo kuva mu bwana bwiwe kera kure kure hari n'ibyo aba ashobora kuba atigeze yiganira umushingantahe wiwe cyangwa umupfasoni wiwe Eh, mwe ntamenye ko ari ingaruka zu- zo kudakira bya bikomere nigeze kuvuga ku kintu cy'uko kuba urwaye ibi- ufite ibikomere dabo ni byiza ko uhura n'umuntu akubwira aho urwaye mu kibano Eh, abapsikologe cyangwa abajejwe eh, iby'imyifato barazi kubivuga barazi kuvuga ati icya mbere na mbere ntukirira kwa muganga ubanza dabo mu kibano cyawe mbega hari- bara- ba- ba- bandanya bagucinyiza cyane cyangwa bagufasha gukira rero nagize amahirwe yo guhura n'uwo mama wacu nababwiye niwe yagerageza kumbwira aho ngwaye Ah, mu nyuma nkatangura kutabyemera ariko umaze kubyemera ikiba gikurikira ni ukwifuza kuvugwa mbega uvugwa gute Eh, kwemera ibyo bikomere nimba ari abo ubabarira ukahura nabo jewe mu nyuma uwo mupapa nanse mu nyuma naragiye ndamusaba ikigongo ndamubwira nje ndakwemeye nk'umupapa wanje kuko ndasenga imana narakijijwe imana integeka kubaha ababyeyi uko baba bari kose rero uko uri uko utandeze uko utigeze nkurikirana ndagomba ndabwiye ko ndakubabariye kandi ndakwakiriye nk'umubyeyi wanje kugira ngo ndakuronkeke umugisha rero ibyo byarakunze ariko eh, ikindi gikomeye cyahabananje ni uko nti- nawe ntiyashotse aza mu muryango ngo amenyane n'umuryango wanje Eh, mu nyuma rero yahavuye yitaba n'imana naramaze kwibaruka yitavye imana mu mwaka uheze atari bwaze ariko imana ingirira neza umuryango wiwe waraje ubu warashoboye kuza mu muryango iwacu ab'iwacu baramenya ninde se wangabire Ah, ab'iwacu bara ab'iwabo na wa papa nabo baranyakira baravuga bati turakwakiriye mwana uri iwacu icyo kintu rero kirakiza rwose cyane mu mutima w'umuntu kuri jewe navuga ngo cyankijije ibibazo byose nari mfite Ah, ikintu rero nari narasengeye imana ko ari kujyaho nk'umugabo antahure nk'ibyo kwizera yari karavuga Ah, naronse umugabo vema antahure ikintu cya mbere nasengeye nasabye imana ngo ndonke umugabo atameze nk'ukomeza atari imfubyi nk'uko ndi imfubyi ibyo sinavuga ngo niko bizogenda kuri wose ariko baratwumviriza batarubaka si uko eh, dushobora guhura n'uwa- n'uw'imfubyi mukaba mugwaye mwese ni ukuri ibyo imana ikora nibizi ariko jewe ku ruhande rw'iwanje imana yampaye umugabo ah, premièrement andusha imyaka donc namubonamo nk'umubyeyi wanje Ah, araheza ah, akagerageza uko ashoboye kose naramwiganira hajya ni byiza kuvuga bantu mufite ibikomere jya murabivuga nimba mushaka ukumva ushaka kurira u- ubwire umuntu ikikubabaje urire ufate umwanya wo kurira biratuma biri mu bintu bikiza umuntu kuvuga ikimubakiye ego naravuga nkamwiganira nje burya nagowaya ntibujya hajya tonto yagimbiriye ibi ntitatire nawambarira ibi iyi ntibujyaga n'ibi n'ibi byanshikiye nimba ashaka kurira nkarira akampoza Ah, gutyo ngenda ndakira ngenda ndakira na burya wewe yari yarahejegejwe ababyeyi kugira agire imyaka itari mike ndubaka ndashaka kubyara abana abana mufite abana batatu ndashobora no gukora ah, ndakora umwuga uraduga buhoro buhoro mpereye mu nzu ndakora ibintu by'amagato buhoro buhoro Ah, iruhande y'ibyo kuririmba benshi banzimo i burundi kuko kuririmba ntibyatubeshaho mu by'ukuri kuririmba wabikora kuko ubikunda mugabo ntibyashaka kugaburira umuryango Eh, nda- ndatanguza uruganda rwanje rwo gukora amagato buhoro buhoro nibereye mu nzu nabyaye abana uratsinda rurakura nza gukorera ahantu muri ville nsabyina indaro bara- ndahakorera mu nyuma nduguruza n'ahanje hafise izina Eh, imana iranteza Hitwa gira- gute ibintu Gangare?
byose byaza kuko ndiko ndapfira Eh, hitwa Eh, gute?
hitwa royal coffee house ikaba ari nka restaurant irimwo patisserie na mini boulangerie urumva ni uruganda runini rukora ibyo kurya n'ibyo novuga ngo ni imikate cyangwa amagato de mariage d'anniversaire Ah, kandi imaze imyaka ngaho i bujumbura ntawe bake vrema batarya amagato ya ngabi
nitwahashika tuzoza kuzifata bose bambereye umugisha barankunze ndanabashimira bariko baratwumviriza bose uko banteje imbere bidasanzwe atana publicite nginze gukora iyo yose yari umugisha ujana na kwagukira buhoro buhoro ngenda ndakira ego rero eh, uruhara rw'abo bantu rero bubatse n'abo bantu bafite ibikomere ni ukuri birabagora ni- bisaba ukwihangana kunini kwizera reka yatubaza ngo ubu uruhara bafise bafite uruhara runini cyane kuko um, abo bantu ni imfubyi kenshi usanga bagira utuntu tw'udukirize ugasanga uno munsi yatakaje umunezero wose wagiye yibutse mama wiwe yapfuye yibutse papa yibutse yari yagowe umunsi umwe ugasanga eh, sinzi ikintu cyateye mu nzu ukamenya ngo umunezero waheze wa muntu akihangana Eh, ni by'ukuri kenshi usanga abantu bakomeretse bakomeretse abandi mu gihe batarakira
yego turafise na Ego, bizimana usanga bakomeretsa Eh, bizimana u- ura- uratwumva
ndabumva atari ariko atari neza cyane Ne- kugira ngo ni birere n'ibirere uratwihanganira ngabire tuzomugarukana kuko hariho byinshi byagiye biravuga bigacikagurika U- uherere ga eh, bizima
sabwe uherere hehe wewe
i bujumbura neza na neza mu burundi Eh, akabazo kawe kwa ngabire
ahanini ni kari akabazo kwari nko gusa n'uwungana kuko eh, burya n'amahirwe yagiriwe kuba yarashoboye ku- kubona bakomoka k'inyuma y'imyaka nk'irya twagiye tubona haba aha muri afurika n'ahandi turazi ko abafite ibibazo nk'ibyo atari bake eh, bijya gus- eh, bijya gutuma usanga umuntu yagize ibikomere bikomeye akenshi kubura umubyeyi ugasanga ukuze utabona papa mama ni ibintu bitera ibikomere cyane mu gihe ubuze umuryango ukwitaho ugasanga uwo muntu rero uko akura niko agenda agira imyifato itandukanye n'iyo ategereza kugira rero kwari nko kumukeza kw'iyo mpamvu yateye akaronka agashika kumenya eh, umwidondoro w'abamukomokako icyo ni ikintu cyo kumukereza hama kandi ngira ngo eh, ubu bushakashatsi bwakozwe nifuza ko bwokorwa n'ahandi kuko eh, abafite ibikomere bitandukanye baba byagwa bakihakanwa n'ababyeyi abo bose ni benshi tuzi tubona tunayaga ugasanga barafite ibi eh, ibikomere byo kutamenya abo bakomoka ko eh, nk'ababikeme bashobora ku- kwibungenga abagabo babo baka- bakabihakana gutyo ukazasanga umwana kuki atazi se ngira n'akanya ko turega ndafite uburorero butandukanye kandi maze kubona ko eh, umuntu aheza agakurana ibyo bikomere iyo rero ataronse umuntu afite ubumenyi bukwiye muri ibi yanonosoye iby'imico n'imyifato ngo amube hafi araheza akamona ntajya afite eh, imyifato runaka kumbura aba adatahura kahise kahise kiwe ugasanga bamufata nk'umuntu atabana n'abandi nk'umuntu umenga arikumira arigunga ariko wajya gushishoza neza muri kahise kiwe ugasanga nibyo bikomere yagiye aragira mu buzima muri make rero ni uguteza umuntu nifuza ko eh, ubu bushakashatsi bwakoze eh, uburyo bwakoreshejwe bwo kwiragirwa ahatari hake Urakoze.
eh, kugira kumbure urakoze n'abandi bashobora kuba bamenya ababo gutyo Eh, urakoze mbwa ngabire yakubwiye ko kumu- ukura nawe twovyita ivy'imana kuko ntavyo yari yateguye urakoze ah, bizimana yego ngabire dusigaje iminota itandatu gusa kugira ngo dusozere um, ibikomere vyawe uko vyagiye birakubaka uko wagiye urabirengera uko wagiye uragira iki numva ari ikiganiro wozotwemerera ikindi gihe ukazogaruka ukaduha igice ca kabiri n'ica gatatu n'ica kane kuko n'ubuzima burebure numva waciyemo kuva kuri iyo myaka gushika ngaho Ego.
onye ego ariko nashaka ko ugira imice itatu y'ubutumwa ugenera abantu reka duhere ku bavyeyi kuko urumva wavuze akantu ati ndiko ndakura nibona ko nari umwana ba- nk'abandi Mm.
nakuze nk'abandi mbega ngabi umuvyeyi yarakwiye ko urupfu turagendana rugendana n'uwo ari we wese abavyeyi bari bafise uruhara Yego.
rungana gute mu gutegura umwana kwishora kumushikira igihe cose atoba kihari
Yego. Eh, hari igihe biba bisaba ko mu by'ukuri biragoye gutegura umwana umubwira ko umunsi umwe uzoba udahari kandi ni ukuri ni ukuri kutaryoshye kumva Eh, mu by'ukuri icyo kibazo kiragoye rwose kwishyura kuko ngene wategura umwana biragoye rwose kuko nka jyewe nabaye imfubyi ndi muto rwose niga ku ishuri icyo gihe baratubwira bati abaye mbiza bakiriza ukuboko kugira ngo muribuka reza meno noti fombe mirongo icyenda na gatatu mirongo icyenda na kane intambara imaze kuba barakiriza abana ngo abana batishoboye ngo abana batagira ababyeyi mukiriza urutoke bagakiriza ibyo mu mutwe ndi muri buri muntu aba bana babayeho gute kandi papa na mama barapfuye n'ubu ibintu bidakwirwa mu bwenge bwanjye kandi n'ubu nibaza ko abana biragoye rwose gutegura umwana ko ufata umutegura kubyakira bimutegura mbwira naho uwo mutegura kubibwirwa
naho umutegura nashaka kuja muri uwo muce wo kumva ngo kanaka ari hariya ukazogira ingorane uritura kanaka cyangwa urazogirika ariko hari igihe bihindagurika wa mugani wabo
yego ubu noneho ubu wanashaka muri iki gihe turimo abantu barapfa cyane mu buryo nibaza ko n'abana batanguye kubona ko ibintu ku isi ari hatari abantu barapfa cyane ababanyi barapfa abantu b'umuryango bagapfa umwana akakubaza ibibazo turabesha ajyanye neza ngo yagiye mu ijuru yagiye hanaha hagiye ahantu heza ahubwo umuntu yotegura umuryango yotegura abantu bakuze yotegura umuntu wese ku ruhande rwe nawe n'ubwo akitegura akamenya ko umwanya n'umwanya ashobora kugenda kandi umwanya n'umwanya ashobora kwakira umwana yakizwa n'abagiye ariko hanyuma akagira urukundo umuntu wese ukamufata nk'uwawe kuko kumwana bababwira ntuzi ejo hawe hari n'aho nyine uzanye mu nzu ari we ari we kadoza kawe ari we bukiriro bwawe yego hanyuma abana nabo ukababwira iki bari muri ibyo bitandukanye baba bagize amahirwe yo kudakomereka cyane baba bakomeretse
yego reka ntere kuri abo bakomeretse abo bana bakomeretse bisaba ko babonka abantu bafite urukundo rwo kuba ni ukuvuga ngo bo kubaherekeza muri uru rugendo rwabo rutoroshe kuko gukomereka birakira ariko ntibikira ku rugendo rumwe ku muntu umwe n'uyundi umwe wese afite uko agenda arakira umwe wese afite ibyamugwaje ikintu ntuhanura abantu babegereye ni ukubumviriza hanyuma icyo ntuhanura abo bana ni ukuvuga nibavuge niba niba abantu babegere ntibagerageze guserura ikiri ku mutima k'uwo mwana umwana umwumve umenye ikimuhanze umuvugishe utamuturubitse utamukuyemo umutima umuvugishe ushaka kumenya akamubakiye mu mutima wiwe maze agatangura kukwiganira buhoro buhoro amenya uko agwaye nawe buhoro buhoro umenye uko agwaye kugira umenye n'ingene umufasha abana bo batarajya mu bintu bakomeretsa kuri imana ibarinde kandi bagirire neza baba abantu buzuye urukundo rwinshi kandi bashobore kwihanganira baba bandi bakomeretse kenshi intahe nagiye ndashingira abantu muri iyi minsi iheze hari intahe zanjye zagiye zinjira ku ma yutube na facebook n'ahandi byarafashije abantu bamwe bamwe gutahura inyifato z'imfubyi bareze mu miryango yabo ukazamva umuntu arakubwira ati twaratunze umwana ati kunze kwa kuntu yifata byari ibintu n'ibi byari bivuye ku bikomere rero ibi bintu bintahe turi ko turatanga ntizibe iby'abantu bafite ingorane gusa ariko nabo badafite ingorane bamenye uko bafata abo bafite ingorane babana nabo birafasha yego nuko ngabire ange chanel ndagushimiye cyane akanya katubanye gato kuko ndumva ni byinshi byo kuvuga ku buzima bwawe utwemereye ko uyu munsi ntitwakwitura kugira ngo tugaruke ku kindi gisata cy'ubuzima watwugururiye utwugurura imiryango tubwira muri rusange ariko tuzoza twibande ku ngingo ngira ngo nk'imwe muri ibyo waciyemo byinshi ejo ntitwongera rero kudodora ku muryango wawe ange chanel ngabire uzotwugure nk'uko wabigize uno munsi
yego cyane n'amahoro menshi ibi byose ndabyemera kugira ngo bigirire ingaruka abo bantu bose batwumva ndabyemera kugira ngo kuko nzi ko bifasha benshi gukira ni nayo mpamvu ngira ngo nabiciye ni uko ari ukugira ngo ninamara gukira nzi nshobore gufasha abandi gukira urakoze cyane ego abandi ego abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunze mwari muduteze amatwi muherereye irya nino muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi mwumvise twari twatumiriyemwo ngabire ange chanel kugira ngo atubwire ibyo yaciyemwo nk'umwana yabuze abavyeyi hakiri kare kino kiganiro mushobora kuhongera kugisanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com ni ikiganiro mwateguriwe mwongera mushikirizwa na julidiane ninahazo ndi muri studio y'ijwi ry'amerika washington eh, dc yakoze nadia taha n'aba ingenieur babiri bafatikanije muhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi ashobore kubashikiraho muri dusaba imbabazi ku tunenge mwumvise mu ntango za kino kiganiro n'ivyuma bitari vyadukundiye mbandanye guteramana natwe aho muri mu ndimi zitandukanye ijwi ry'amerika yumvikanamwo naho ubutaha